My people, my people, the pressure is getting worse. The pressure is getting worse. Oh, man, now they see what here they see. So now, Governor Sawolu and uh, yeah, uh, what's it be her name? Tony Abraham. Now, uh, eh, Ajewole na we they see so for the premiere of her movie ijakumo yes ooo so, ijakumo in fact uh, every everything people just tire for these two people this uh, eh, to be her name um, uh, funke akindele and toyin because it feels it feels like they are in some sort of competition just imagine now say okay. Uh, for uh, Funke Premier, she invites her own uh, incoming president. But this time you go carry the one wey dey already dey on seat, then root come outside. In fact, eh? the thing eh, get as e take the thing get as e take in fact e eh, be like say she no even dey comfortable inside the dress wey she wear cause why does she keep covering her breast and covering her chest she saw it why she no tell the uh, wetin come make dem cover the front safe. in fact uh, my people people people comment o. Oh, Nigeria's full marks for this one. He said, Are you sure he doesn't want her to support APC? How are we supposed to know? It's possible. With all this uh, competition, we said they don't they do so. They will call the blackmail, blackmail themselves. Say, okay, if you do this one for me, I go do this one for you. It's possible. She's obviously not comfortable with her dress. Why wearing it then? Exactly what I said. People uh, see how they are hailing him. Ojuaye everywhere. No wine yourself, oh God. You no go enter in jesus ah ah wetin jesus come get to do this this one wetin concern jesus concern una matter na another person say one invited governorship candidate another one invited the sitting governor and who will be turn, uh, returning governor comes 2023 this is lagos na so this is pure politics Yala ya anybody like everything is now competition politics if wetin dey happen wetin dey happen when people's home are flooded he is nowhere to be found this our country go sha better we exalt things that are popular and shun things that are elemental history Sade write yes So when flood enter everywhere we not hear anything everybody sell pearl yeah everyone just find find way for themselves everybody find way for themselves finish una they see them everywhere eh and be governor this I beg you, another person say wetin ó pọ̀ from world best world best doing. if this is truly truly na competition i will say who is winning now. who come they win this game now cause this was say the young girl that was murdered ewo eh, oh, that was uh, sent to RIP inside the BRT bus in February was laid to rest few days ago and this errand boy called sanwo was co conspicuously absent in what should have been a state event but you could attend a movie premiere what a better definition of a failed state than this um Toyin Afunke what is the rivalry, uh, rivalry? omo man omo man I tire I confuse I confuse for these people I no go lie for you my sister I confuse oh I don't know whether na Toyin I go oh abi na Funke Akindele I go oh abi na the governor wey no know himself that I go oh. because truly truly the girl that we be say dey go do her burial which day so governor suppose dey inside e suppose really be a state something it should be it should be uh, recognized If for know say okay this thing really happened in uh, in uh, this lagos in uh, february like this is bad it's a bad thing and the property wey dey get even wey dey tell the event dey happen na government property at least e for show up e for show up e dey here dey go watch film dey show say na one thing one thing in na in na nollywood people supporter, in na this one better work dey ground for her to do omo men na we be ourself problem na we be ourself problem for this life na we be ourself problem we know all these things wey dey happen you fit say all these people no know wetin dem dey do you fit say no this fight now this fight no be only toyin and uh, and uh, funke akindele fight o na apc pdp fight I una dey see so na politics fight just imagine i'm sure i'm so grateful that there's somebody outside uh, eh, PDP and APC that stood out for for the presidential one if not uh, eh, wetin we for the talk wetin we for dey talk Peter Obi show standards wey be say if you there for am people gonna say you there for am if you are against him they will know you are against him you can't pretend. That's d the life be oo my people That's so the life be. Oh, and this is really really shocking and heart heart wrenching because those two used to love each other so much love each other to the extent say that one go dey do her aunty toyin um, aunty funke aunty funke um, enter gm but now they no dey able to enter their own post uh, comment again not to talk of say enter gm or do events together now na this one go do one style the other one go copy am that one go do one style the other one go copy am They say before na funke akile dey copy. Uh, Tony Abraham now na Tony the copy for I just see eh attire my people attire attire eh person go go party Now go dey do selection una go dey look face dey look face dey look uh, person wey dey this one side person wey dey that one side Funke Akindele bin the copy copy I don't know I don't know if na coincidence Oh, be dey copy copy copy copy if they do this one she go do am if they put extra mark she dey do am if they do dress she go do am You go ah ah and ah, funny enough the same supporters na wey dey support this one na dey support the other one so how una wan come do omo una fans are almost the same thing as una dey support this one you dey support uh, uh, support the same persons so una wan come set war among people wey be say dem dey themselves una dey see governor sanwoolu e dey take selfie dey take picture dey take selfie oga work dey lagos wey you go do no be all dis ones wey be say you dey do so we no dey see you omo man things dey happen o oh, things dey happen things dey happen my people hmm. people don talk am tire even gist lover bin don first carry this gist before so we dey wait till make the two of them come outside come tell us wetin be the colour of their problem wetin really really really dey happen and in fact eh, no be small something no be small something governor and uh, incoming governor so if one no come win now una just uh, yeah yeah governor uh, if this one no work wetin i dey talk uh eh, -huh. if uh, wetin call if to say person come outside from another party before come join for this their governorship something say these two people no come win before their body for reach ground because truly truly this is not a game of uh, we are in the industry this is a personal personal issue personal personal personal it should not be game of say eh, movie kini come movie no do one na personal political issue be this some sets na pdp some sets na apc they call dey fight silent war they give themselves silent war na wa my people. Hmm anyways i go dey give una sef i go dey bring una updates on top dis gist i go dey give una updates and updates e dey come e dey drop woto woto woto woto i go drop am for una too make una no forget to like dis video and subscribe to dis channel i'll see you in my next video bye.